iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese mu duteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni murisanga kuri mikoro muri kumwe nanjye edi rwema leta ya malawi mu cyumweru gishize yafashe icyemezo cyo gusubiza mu nkambi impunzi zose zikorera imirimo y'ubucuruzi kandi zinatuye mu mijyi itandukanye y'igihugu itariki ntarengwa ni makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa kane abenshi muri izo mpunzi baturuka mu bihugu by'u rwanda uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo abakozweho n'icyo kibazo bafite impungenge ko abaturage bashobora kwitwaza icyo cyemezo bakabahutaza ndetse bakanabasahura ku ruhande rwa leta ya malawi ivuga ko impamvu yafashe icyo cyemezo ahanini zishingiye ku mpamvu z'umutekano ese izo mpunzi ziri muri icyo gihugu cya malawi ubu zitegereje ko icyo cyemezo gishyirwa mu bikorwa ziteguye gute ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho n'abatumirwa bacu ahanini bahagarariye imiryango y'abarundi n'abanyarwanda reka duhere kuri uyu usanzwe akora akazi k'ubuvugizi akaba n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu aratangira atwibwira yitwa Eliyo Mukunzi nkaba ndi umubirigi ukorera mu gihugu cya Malawi i Lilongwe Eh, tu- nkaba maze n'aha imyaka ibiri ngo ngo ndi umubirigi nyine nawe twakwi- twavuga ko turi- tura- turi abashoramari turi mu mu bikatugura abashoramari Ah, iki kibazo ki- eh, ki- kikaba kindeba kubera ko ndi u- umu- human uh, human rights activist u- mu- umuntu uharanira ikiremwamuntu cya kabiri akaba ari kubera yuko ntabwo naba mbona aba- bagenzi banjye bari mu kibazo ndetse icyo kibazo na- eh, nanjye nubwo ntari impunzi ariko abanye- abanyagihugu bamwe abantu bafite imigambi mibi bakaba batwitiranya bavuga ngo kubera tuvuga ikinyarwanda cyangwa ikirundi cyangwa iringara uko byagenda kose natwe turi impunzi natwe tugomba kujya mu nkambi ubwo ni uh, ubwo ni umwirondoro wanjye ni nayo mpamvu nanjye iki kibazo kindeba kandi gihagurukiye Mm. turi kumwe kandi na jean marie jean marie nawe gerageza wibwire abakurikiye ijwi ry'amerika muri aka kanya ego jewe nitwa jamari sinankwa nkaba ndi mpunzi mu gihugu ca malawi ndi umurongozi urongoye kominota y'abarundi inyuma y'igisagara batuye inyuma y'inkambi ya barega Mm.
mu gihugu ca malawi cyose ubwo rero wowe jean marie uri umwe mu bantu ah, bakozweho n'icyemezo cya leta ya malawi yatangaje mu cyumweru gishize itegeka impunzi zose ko zigomba gusubira mu nkambi bitarenze itariki makumyabiri n'umunani Ah, icyo cyemezo mumaze kucyumva mwacyakiriye gute mwebwe n'abandi muhagarariye nk'umuyobozi Eh, mu ncamake ico cemezo tumaze gucumba cabaye icemezo kigoye gu- kwakira casa n'igitunguye abantu benshi kuko ntabwo twari twiteze ko gishobora kuba coca muri iyo nzira kuko baheru- bari baherutse kutugirisha inama y'abayoboye abandi batwereka ko eh, abantu bari mu byaro aribo bagomba kuvayo noneho bakaza mu gisagara Me- hasize icyumweru kimwe gusa dutangarije bariya abantu bacu bari mu byaro ko bagomba kuvayo noneho bake- bakaja mu bisagara bitandukanye bemerewe kubamo ni ukuvuga ibitagara bya malawi nka burantaya birongwe na mududu na za gatungu ni ukuvuga ibitagara bitandukanye badusaba ko twokorera bizinesi mu bisagara bitandukanye noneho tumaze kubabwira ibyo batwatumwe na leta ya malawi nibwo twaza twumva hashize icyumweru kimwe gusa nabo bo batuzaniye itangazo ko ahubwo impunzi iyo ari yo yose igomba kuba iri mu nkambi mu kiringo cy'iminsi itarenze cumi n'ine byari ibintu bitangaje cyane
hanyuma bwana eli mukunzi nawe utuye aho ngaho mu gihugu cya malawi wavuze ko nubwo uri umushoramari ndetse uri n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mwebwe ubwanyu mumaze kumva iki cyemezo cya leta mwebwe mwacyakiriye gute ese musanga impamvu zibiri inyuma ari izihe ukumva iki cyemezo cya leta byaradutangaje cyane byaradutangaje cyane cyane cyane ultimatum y'iminsi mikeya baduhaye iminsi itarenze cumi n'ine bakabwira abantu na kera bahawe uburenganzira nubwo butari buri explicite download ariko iyo umuntu yemerewe na leta agahabwa icyo twita token ubwo ni nk'ari indangamuntu imwemerera kwirwanaho hanze y'inkambi ni ukuvuga ko leta iba byibuze irayatoreye ko umuntu ajya gushaka ubuzima abantu bamaze byibuze imyaka cumi n'itanu bafite icyo cyangombwa badafata n'imfashanyo za hcr bakaba baraje bakirwanaho ko bashoboye abana bakiga bakaba bari mu mashuri hari n'abafite abantu mu bitaro rero kujya kubwira abo bantu ngo ufite iminsi cumi n'ine y'uko ugurisha utuntu twose ufite abana bawe bari muri interina bari mu ishuri barimo barategura ibizami ngo bavanemo ubasubirane mu nkambi abantu bashakanye n'abanyagihugu ngo nabo bafate utwabo basubire mu nkambi noneho hakaza ikibazo ngo se umuntu washakanye n'umunyagihugu ubwo arafata uwo munyagihugu amujyane mu nkambi cyangwa baratandukana ubwo ni ikibazo gikomeye cyane cyaradutunguye noneho icyadutunguye cyane noneho ni uko kwitabaza hcr tuyibaza ngo se muraturengera iki muradufasha nk'iki bo ntacyo batubwira batubwira ngo mutegereze gusa kandi uko dutegereza niko iminsi igenda igenda ngo hasigaye iminsi iri munsi y'itandatu kandi uko tuzi ibintu hano haba harimo abagira nabi abantu bafite imigambi mibi ni abantu bakeya ariko bateza akavuyo ku buryo ushobora gusanga abantu basahuwe utuntu duke bavunikiye bagezeho tubafasha kubaho tubafasha abana babo kwiga tugasahurwa tugatwarwa ubwo icyo ni ikibazo cya mbere ariko hari noneho ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe cy'icyorezo cya kovidi inkambi ya zareka igenewe kubamo abantu ibihumbi icumi ariko ubu ngubu barashaka gushyiramo ibihumbi mirongo itanu by'abagimpunzi ubwo se tukibaza ko deja ubu ngubu bizwi muri muri statisitike ko muri zareka harimo abantu barimo ubu ngubu ko ariho hantu harimo hantu hari ka nyinshi za kovidi ubu noneho kurunda izo mpunzi zose aho ngaho ubwo si nkaho hari ukuvugana n'ubundi azina zimuruzi kuvuga ngo azibagirwe rero si twumva ukuntu haseri nta kivuga guverinoma nayo twayibaza ngo se iki kibazo ko mukibona ikibazo ina ikibazo sosiyetare ikibazo ekonomike kubera abo bantu bafite utuntu duke bavunikiye ikibazo cy'abana ikibazo noneho kijyanye n'ubuzima bw'abantu muri ibi bihe bya kovidi nayintini ni gute bafata icyemezo gutyo twanababaza ngo mbese ibi bibazo ko mubibona murabigenza gute bakavuga ngo hoya mubanze muzinga utwanyu musubire mu nkambi ikibazo tuzagenda tukiga kaparaka mwaje kugera mu nkambi rero bikadutangaza na hcr bikatuyobera ibyirimo mbese kubera ntabwo iri baraharanira ikiremwamuntu nk'uko ari inshingano zayo jean marie wumvise ibyo eli yari avuze ahanini impungenge afite z'abanyeshuri mwarimu usanzwe mukora kuri mwebwe mukeka ko impamvu leta yafashe icyo cyemezo ari iyihe dore ko minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu richard kimwendo banda yavuze ko gufata icyo cyemezo ahanini bishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu mwebwe mwemeranya nawe nanjye icyo nshobora kwibaza icyihishe inyuma y'ibyo bintu ni uko turebye abahari akagwi k'abantu bafise bafise n'aba n'abaroya bagiye bababu- baburana basaba ko nkumbure impunzi zatwaye bizinesi z'abanyagihugu na none ako kagwi rero karakomeje igihe kitari gito kagenda kabaza gusa ibyagiye kudutungura ni uko leta igihe yafata iyo ngingo yayifashe yuweni itagira ata raporo yarose kuko aba UN twashoboye kugiranira inama tumaze kumva icyo kibazo twagiraniye eh, inama nabo turabaza ibibazo nk'abayobozi turababaza duti mbega eh, iki kibazo kidushikiye mwaba mukizi UN nayo iravuga iti oya eh, ntabwo turabimenya icyatumye leta ibikora ariko tugiye kugira ngo tubabarize noneho twebwe ahanini twibaza nk'umbure ko leta yahavuye yumvira eh, uwo mugwi w'abanyamarawi wari umaze igihe kitari gito guhera mu gihe cyashize mu mwaka uheze ugenda usaba ko nkumbure impunzi zishobora kuva mu gisagara eh, ariko twebwe twagize impungenge nkanjye iki gisagara cya rirongwe ndakimazemo imyaka cumi n'umunani kumbwira rero ngo genda mu nkambi ya zareka kandi nkambi ya zareka ni hamwe ahantu ubuzima nk'uko mugendanzeri yabivuze ni ubuzima bugoye kuko ugiye kureba ubuzima ahantu bumaze imyaka cumi n'umunani nahageze ndi umusore muto akiri muto ngeze ubu ndi umugabo ukwije imyaka mirongo itatu n'itandatu eh, kandi nkaba ndi muri kino gisagara cya rirongwe ubu mfise abana nk'uko yabivuze biga nabo bamenyereye mbese n'ururimi rw'impunzi ntabwo iki- ururimi rw'ikirundi nta nta nubwo abana b'ibanze bashoboye no kukivuga ibyo byose umuntu akabyibazaho ugasanga biragoye rero ko mu ncamake twebwe tugerageze kumviriza twibaza ko nkumbure leta yagombye korohereza abanyagihugu bari bamaze igihe ba- bayisaba ariko nabwo ugiye kuraba abanyagihugu benshi b'abanyamarawi ntabwo byabanezereye kuko abenshi ku bwinshi ugiye kuraba ntabwo banezerwa n'icyo cyemezo leta yafashe hanyuma se eli hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo icyo cyemezo gishyirwe mu bikorwa mwavuze ko mwagerageje kuvugana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ariko naryo rivuga ko ah, ryatunguwe n'icyo cyemezo ubu ngubu harakurikiraho iki ese hari amahirwe ko leta ishobora kwisubiraho kuri icyo cyemezo muri iyi minsi mike isigaye ayo mahirwe ntabwo twapfa kuyizera biba- icyo tu- icyo twa- duharanira ni nacyo dushaka no kubashimira ah, radiyo ya voix de l'amerique kuba mu- muduhaye akanya ko gusobanura ikibazo cyacu ikibazo cyacu nibyo kugisobanurira abantu mu kirundi no mu kinyarwanda eh, bi- bituma abantu babaye ariko ntabwo dusaba ko abantu batwumva abantu babateze amatwi ari ukutwumva gusa ba- ibyo ku muntu kutuzirikana mu masengesho turabisaba kandi tura- biranadufasha ariko turabasaba ko badufasha kwegera ayo mashami atandukanye yaba ari za amnesty yaba ari za human rights watch yaba ari za hcr yaba ari za union europeyenne yaba ari mbese amashami yose ashoboka ashobora kurwanira ikiremwamuntu kubera aka karengane turimo rwose nta- ntako tutagize arenteriyeri y'igihugu kwegera abapolitisiye mu- nka nguriya minisitiri wa homeland security mu bu- mu binyamakuru mwabonye ko yavuze ko nta kintu atazisubiraho tandike abantu ba human rights ah, binaha bavuga ko rwose uko leta izemera ryitwaramo nibakomeza gutya iriya tariki ya makumyabiri n'umunani nigera hashobora kuzaba ibyo bita ah, xenophobic violence nk'iyo twabonye muri bibiri na cumi n'icyenda muri afurika du sud kubera jisoma leta irimo irabyitwaramo nabi noneho abaturage bamwe abantu bafite ah, bafite um, urugomo ukuntu abo bantu baba bishyizemo ko ah, impunzi zaje gufata utuntu twabo kandi impunzi zaraje zikirwanaho nta nta- nta kindi nta kindi impunzi zazanye kiruta aba ah, abo- abo bazasanze aha usibye gushaka kwirwanaho ngo baramuke rero abo bantu iyo leta itabikurikiranye neza polisi ngo ibijyemo ibintu bigende ku murongo abo bantu nibo ba- babigenderamo bagatangira bagasahura bakiba ndetse natwe tuba tuvuga ikinyarwanda cyangwa tuvuga ikirundi cyangwa iyiringara natwe tukamburwa kandi dufite ibyangombwa bikwiye niyo mpamvu n'abantu nkatwe abantu bafite ibyangombwa byo hanze bafite za pasiporo bafite amaperimiti yo gukora ndetse bakaba banakoresha abantu nkatwe hano urugero nabaha muri kampani yanjye nkoresha abanyagihugu batari munsi ya mirongo itatu rero ukajya kubona ukabona umuntu araje arakubwiye ngo ibintu byawe ngo nawe ugomba kujya mu nkambi atazi n'aho uturuka n'uko ibintu byari bimeze hari n'ababonye ubwenegihugu bw'inaha bemerewe gukora rwose nk'umumarawi ariko abaturage bamwe cyane cyane abafite ubushake buke ntibabe babyumva niba babyumva bagashaka kwambura gusabura rero leta yo nta kintu irakora tukaba dusaba twumva ngo rwose begere ayo mashami begere abaforomanteri babo begere izo ambasade zabo bababaze iki kibazo babambikire ni mu gihe cya kovidi ntabwo kujyayo bishobora kugorana ariko unywa amatangazo arimo aragenda anyura hirya no hino bafate imeri bandikire abantu batatu buri wese agiye muri muratwumva buri wese agiye yandikira abantu batatu harimo umu ambasaderi harimo minisitiri des affaires etranje harimo delegasiyo europeyene rwose twizera ko hari icyo byageraho harimo abajoronaliste nabo bakandikirwa ibi bintu bikamenyekana kubera rwose si dushaka ko tugira ibibazo nk'ibyabaye muri south africa kandi ubwo turavuga abanyarwanda barundi n'abakongomani ariko ikindi abatwumva bashobora kuba batazi ni uko umuntu wese utari mu marawi cyangwa umuntu wese utari mu bihugu bikikije marawi bamwita umuburundiyani ni ukuvuga ko yaba ari umunyarwanda yaba ari umurundi yaba ari umukongomani yaba ari umu yaba ari umuetiyopiya w'umusomariye abantu bose b'impunzi bageze hano bahunga babita ababurundiyani abarundi nibo bageze hano b'impunzi muri muri zane nanti ba mbere ubwo rero ababina bishyiramo ko abantu benshi bishyiramo ko umuntu wese w'impunzi ari umuburundiyani mbese umuntu wese uvuga ikinyarwanda ikirundi kubera ari indimi zimwe bahita bumva ko ari umurisije nta n'ikindi uba ugomba kuvuga rero haje n'iyo xenophobic xenophobic violence violence xenophobe rwose byaza nk'ibintu byabaye nko muri bibiri na cumi n'icyenda muri south africa rero mudutabare rwose mwegera abo bantu rwose mbisubiyemo niyo buri wese yakwandikira abantu batatu umujoronaliste umupolitisiye akanamuhamagara byaba ngombwa ibyo bintu hari icyo byatanga nubwo dusigaranye iminsi mikeya kubera hano arentereri dipeyi byo birimo biratugora kugira icyo twageraho yaba ari haseri cyangwa guverinoma kugira ngo batwumve birimo biratugora jean marie wumvise ibyo asaba ko hagira abakora akazi ko kugaragariza amahanga icyo kibazo cyanyu wowe uri umuyobozi wa kominote y'abarundi baba hanze y'impunzi mwebwe murakora iki
twebwe nk'uko mugedanjeri yamaze kubisobanura twebwe muri kino tusanzwe turi muri gihugu hagati ntacyo tutashoboye gukora twarashoboye kubonana kugiranira ibiganiro na un ari nkawe ari naryo shyirahamwe riduhagarariye twaragerageje kwandikira minisiteri ya homeland security tugerageza kubasaba mbere tugira no ku ntego yo kubasaba duti nk'umuntu ufise kampani yiwe iyo kampani ikaba ifise abakozi barenga nka mirongo itatu cyangwa mirongo ine urumva ko ari kampani iba imaze kuba nini cyane abafite imishinga ikomeye ni ukuvuga ngo twaragerageje kubereka ko nkumbura iyo kampani mu minsi cumi n'ine ntabwo umuntu yaba yimuye ikampani nk'iyo uretse ikampani na nini natwe turabacuruza dusanzwe dufite amaduka mu gisagara cya rirongwe by'ukuri ugiye kureba iduka ntabwo waryimura mu minsi cumi n'ine ngo wimure n'umuryango wawe kandi uba wari umaze igihe kitari gito twarasabye duti gerageza mudufashe muduhereze ikiringo cy'umwaka nkumbure muri uno mwaka umuntu azobe yiteguye abana amashuri y'abana azobe yayarondeye ubuzima butandukanye kandi n'ikigeretse ko murabibona yuko iki gihe n'igihe kibi cyane dufite icyorezo cya kovide ubwo ati muri iriya nkambi bishobora kutugora noneho nkumbure nawe hasere tumaze kuraba nta myiteguro na mike ifite muri iyo nkambi ya tareka kugira ngo ishobore kuba yarondera ahantu abo bantu bashobora kuba badoshikira ku bw'ibyo na n'ubu minisitiri wa homeland security kuva agiye ku butegetsi agendeye inkambi ya gareka iyi ah, kabiri Ah, agen- ahatugendeye kabiri kose arahazi si ibintu abwirwa asanzwe azi ikibanza cya gareka byose turabereka kugira ngo batwereke ariko nta cyavuyemo ari nacyo gituma mugenzanzeri yavuze ati abari muri mu gihugu hagati biragoye Eh, ahubwo twebwe nk'uko turatara akanya wo kugira ngo tuganire namwe twosaba abantu muri hiyo ntumbure hanze y'igihugu mudufashe kwandika izo nzandiko kuko twebwe aho tugeza ntako tutagize kandi nta nta kiriko kiravamwo murakoze Mm, urakoze cyane eh, Jean Marie Eli wakomoje ku kibazo kijyanye n'ubwoba bw'uko hashobora kuvuka ikintu kijyanye no kwibasira abanyamahanga nk'uko byagenze mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ndetse ihuriro ah, ry'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Malawi nabyo yagaragaje izo mpungenge ko ibyo bintu bishoboka ku banyamalawi cyangwa se iyi miryango yindi iharanira uburenganzira bwa muntu ah, nubwo ivuga ko ibyo bishobora kuba leta ese irabumva nicyo kibazo kizamo leta ntabwo ntabwo iriba batega amatwi leta ira- i- ira- i- iki- nk'ubu ngubu abo ba human rights eh, eh, defense Co- coalition irabumva kubera bari no mu bantu bari bafa- bari bafashije ku buryo amatora eh, yari yabaye muri bibiri na cumi n'icyenda yasubiyemo muri demiri venti ndetse ni abantu demokaratike bazi icyo ibibazo by'abaturage bagenda mu mu biturage bakamenya uko ibintu byifashe ku buryo amakuru baba bayazi rero kuba bavuga ngo iyo danje ya ah, ah, ya violence xenophobe irahari ni uko babizi ni uko babibona bakaba bazi n'uko harimo abantu b'abagome ibyo bashobora gu- bashobora kubikora rero leta eh, iyo human rights defense coalition yarabibabwiye leta iravuga ngo ngo ntimigire ikibazo ngo nta kizaba ariko si yavuga ngo ni ibi twateguye ngo nihaba ikibi hara- tuzakora iki rero ni ikibazo cyane kubera nko mu gihe resitoma ayo matora yasubiwemo nta kuntu byabura ko ha- iyo hari mbese ahandi hari amatora abiri ari- kandi ari amatora agomba gusubirwamo ko haza bikawo general montara rwose abaturage ba marawi n'impunzi babanye neza wagenda ukanabibaza iyo yunganiriye n'abaturage ukababaza abaza ku abo- abaza kugura ku mashopu yacu a- cyangwa aba- abo turanguraho barabivuga ngo rwose kuva izi mpunzi zaraje abo banyi- abo banyarwanda aba barundi aba bakongomani baza bagakora ibyasha bakirwanaho byaradufashije kubera bituma natwe hari ibyo batwi- twigaho muri bizinesi ndetse bigatuma hazana konkurance ruwayari ku buryo nka kera ubundi ni nk'abahinde baranguzaga gusa ugasanga ibiciro barabihenze ariko ubu ngubu kubera hajemo konkurance ah, sene usta- usanga ibiciro biri rezonabure abaturage bakabishima abaturage rwose ugasanga barabishimye nibyo se haburamo abagira ishyari ariko ishyari ntaho ritaba rero icyo nicyo cyadutangaje ko leta yakomeje iga- yafashe iki cyemezo surtout nk'uko ah, mugenzi wanjye jean marie bivugaga uwo minisitire kuva yajyaho nta- nta na mwaka urashira yamaze gusura inkambi ya zareka inshuro ebyiri igihe cyose ahageze nawe akabyivugira ngo iyi this camp is overcrowded ngo iyi nka- iyi- iyi camp de refugie iri ah, surpeuple rero muri iki gihe cy'icyorezo agafata icyemezo nk'iki akanga no kunegosiya cyangwa kuvugana n'abantu numva umuntu ugusabye umwaka ntabwo aba agusabye byinshi rwose aba- aba- abaguhaye resipe y'igihugu cyawe resipe y'ibyemezo wafashe ariko umwaka ntabwo ari mwinshi kugira ngo umuntu byibuze yitegure kubera impunzi n'ubundi kuva mu rwanda kuva mu burundi cyangwa kuva muri kongo ni urugendo rurerure rero iyo mpunzi niba ibona nta- aho aho igeze nta mahoro ifite n'ubundi kuva iwawe ntabwo yiyangaga ubwo irakomeza irongera izingutwe ikomeza ariko byibuze yiha akanya kuko uzingutwe Mm.
ibyo ni byo rwose tuyisaba ariko kumaririza ntabwo birimo bira- birimo biragara- birimo biratanga Mm, kugira ngo abantu bamenye ah, uburemere bw'iki kibazo ah, gerageza udusobanurire abantu bagize izo mpunzi ziba hanze y'inkambi bangana gute ah, ibikorwa bakoraga bimeze gute bwana Eli
ibikorwa mu- mu- wa- abenshi bakora ibyo bita small scale businesses small scale businesses ni rwose ni nk'ibyashara bi- bitagurisha kugurisha mbese shifure d'aferi itarenze nka tanti dolari ku mu- eh, tanti dolari ku munsi Mm.
rero murumva ni utuntu ni utuntu dutoya kujya kurangura abo bantu usanga bajya kurangura abenshi bajya kurangura ku igare ah, abamaze kugi- abamaze kugira ahantu cyangwa abananiwe nk'abantu bakuze agatega akamoto mbese ntabwo ari urwego rwo hejuru ariko nibyo birumvikana ko mu myaka cumi n'itanu kuva babaha ayo matokeni impunzi zo kujya gukorera hanze cyangwa naho amaze imyaka kuva muri nonansisi amaze imyaka makumyabiri n'itanu hari abagiye batera imbere
Mm.
ariko abenshi rwose ni abafite utwo iyo mirimo eh, yo- yo mu rwego rwo hasi abantu borora ah, bahinga abantu ba- bajya ku- ba- bahinga mbese baka- bakanorora ah, ah, bakarore- bakorora inka ndetse ba- bagakora famingi ntabwo nta rwego rwo hejuru ruhari rwose urwego rwo hejuru muri be mu mu- mu- mu banyarwanda cyangwa abarwandafone cyangwa abarundi cyangwa abakobwa bahari ni abantu bavuye hanze b'abashoramari ariko impunzi zo ku giti cyabo rwose amafaranga bafite cyane cyane n'ubwo bwoba bahorana cy'uko sha- eh, ashaka umuntu bashobora kubambura ibyabo bashobora kubasubiza bashobora kubajyana mu nkambi cyangwa baraka- bakanabirukana nta mahoro bagira yo kugira ngo babe batera imbere eh, rirenze urwego
A- abo- abo- ni ukuvuga ko benshi nk'uko ubivuze bakora ubucuruzi buciriritse ese mwaba mufite imibare yabo imibare leta ubu iravuga ko hari eh, ubucuruzi buciriritse ibihumbi bibiri ubwo twavuga ko ari famiye ibihumbi bibiri turizumwa muri marawi yose ubwo niyo famiye tuyibariye abantu batanu twavuga ko ari abantu ibihumbi icumi Ni- ni- ni imibare ya porokisimatifu ariko reka tugendere ku mibare ya leta jean marie mwebwe muri kominote y'abarundi namwe ubucuruzi ah, izo mpunzi zikora ni ubuciriritse cyangwa se hari abafite ubucuruzi ah, bwisumbuyeho ku buryo ari byo bishobora kuba binatera ishyari abo banyagihugu bo muri malawi Eh, mu ncamake mu ku ruhande rwa rwa kominote y'abarundi nk'abarundi bakorera inyuma y'igisagara na- n'abarundi bashobora ndibaza koko nta muri bo hari usanga ndibaza nta barundi bashika ku- bagera ku mirongo itatu baba babona nke- nk'amafaranga angana ibihumbi bitanu by'amadolari Eh, nibaze ko ntayo uretse gusa ko eh, hanini cyane baragerageza kubera umurundi akiruka akariha eh, intuze ubwishyu bw'inzu inko- i- ni ukuvuga agapanga inzu akariha neza ishopu akariha noneho bakabona yatangije nke nk'uko yabivuze ri umurundi agatangura agateka amandazi ayo mandazi agakura agashinga ibutike isanzwe atari ukuvuga ko yaba ari ibutike nini noneho ba- akanaduza ugasanga yagejeje arafite ngo abe yaranguza gake gake Eh, noneho abanyagihugu bo babibona bakabona ko nk'aho ari nk'aho ya- yakize uwo mundi yagize iki noneho yagura moto kakaba karabaye ibyo birashoboka n'amavatiri harimo abashobora kuba bayagura bake ariko ntabwo ari benshi bashobora kuba ba- bagira amavatiri muga mu ncamake icyo tubona ni ishari riri mu banyagihugu bo bibaza ko nkumbure tuhavuye bishobora kuba bya byaborohera ariko si bose nabo n'akagwi gake gake cyane k'abanyagihugu nabo baba bashobora bakora ni ukuvuga basanzwe bakora bizinesi nabo mu mihingo ya malawi nabo bashobora kuba bavuga bati nkumbura baba bahavuye twe twagurisha cyane uko je ku mbono y'iwanje ndabibona nk'uko nyene Mm. Hari abantu batandukanye bakomeje kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook nabo bibaza ah, ibibazo namwe murimo kwibaza aho ngaho hari uwagize ati ijuru ritavyemeye ntaho bazodushira bizohera ni- ngo nibatavyemera tuzogenda nta kundi uwo kandi nawe ni umurundi uri mu gihugu cya Malawi Ah, Jean Marie nk'ibyo avuze wowe wabivuga iki bo ah, murabona eh, ngaha muri kino gihugu ca malawi twaje mu nzira zitandukanye kandi umuntu wese agira ivyiyumviro yumva ah, akavuga uko yibaza we nkumbure we ashobora kuba abona nta kibazo ya- vyamutera bivanye n'uburyo abona we abayeho ariko nk'uko twagashishikaye tubivugana mugenzi angeri abenshi muri twe ni abantu dusanzwe dufite ibibazo dufite abana biga mu mashuri biga muri za interina ngaha muri iki gihugu tukagira ubwumbure ugasanga nanone ubuzima bw'inkambi ntabwo tumenyereye nkanjye nakubwiye ko urugero kuri jyewe maze imyaka cumi n'umunani mu gisagara cya mirongo rero kuba wambwira ko nashobora ubwo buzima bwa zareka ni ikintu kigoye cyane ahubwo ari nabwo igishyitsi karadusaba ko leta ahubwo twebwe yadufasha ariko ariko byose nta kundi gusa twasaba ko hasere yagira urutonde rukwiye bafatikanije na leta nk'uko babitubwiye bikaba ibintu birimo umuco kuko mu bihe birenganye ndibaza ko uwo mugwi nyine tuvuga w'abanyagihugu wigeze kuja mu bakagira imyigaragambyo ngaha mu gihugu noneho mu kugira imyigaragambyo yo kwiyamiriza ubutegetsi bwari buhari icyo gihe baca birara mu mashopu y'impunzi nk'uko nyine y'abanyamahanga bakagenda binjira basahura bakamenagura uretse ko nta wakomeretse nta wakomerekeje mugabo iby'impunzi zifite byose bakabijyana noneho tube tukibaza duti mbega aba bantu bashobora kuba bagira ishyari kubera ko basahuye ibintu by'impunzi ariko kugeza uyu munsi impunzi zikaba zasubiriye kwiyungunganya zikaba zashoboye kuba zosubira kuba zitangura zasubiye gushyiramo utuntu muri amashopu rero kuri icyo uwo murundi yavuze ni ibyiyumviro byiwe ntabwo twe twabigwanya kuko umwe umwe wese twiyumvira ugutandukanya ariko twe ntabwo navuga nk'uko ahubwo nabashishikara gusaba ko leta yagira ikatwibaza noneho tugiye kubamo ikibazo ku cyorezo cya kovide gisanzwe gihari noneho ikabona ko inkambi yagombaga guturwa n'abantu ibihumbi icumi ariko kugeza uyu munsi ikaba igiye guturwa n'ibihumbi birenga bishyika mirongo itanu ahubwo noneho ikadukurayo natwe kugira ngo idushyire aho hantu byaba ibintu bigoye cyane kandi bikomeye twe twasaba ko dushishikara dusaba amashyirahamwe atwumva n'abatwumva isi hose badufashe kugira ngo humbure leta itugirire ikigongwe noneho ahubwo itwibazeho batwongera igihe gihagije umuntu ashobora kuba yitegura murakoze
hanyuma eri duhereye kuri iyo ngingo ya jamara avuze yo gusaba ko babongera igihe gihagije kugira ngo abantu babe bakwitegura leta iramutse ihagaze ku cyemezo cyayo cy'uko mugomba kuva mu mijyi abantu bagasubira mu nkambi icyo cyifuzo cya jean marie wumva cyakora cyane cyane ikijyanye n'uko mwasaba ko igihe cyakongerwa nicyo kintu turimo turaharanira nicyo kintu turimo turaharanira cya mbere rwose nk'ubwo ilisitasiyo ntanaba hari nk'ubwo niba jean marie afite nk'umwana ufite imyaka cumi n'umwe cumi n'ibiri arimo ararangiza arimo arategura ibizamini byo kurangiza pirimeri mu mezi ari imbere ubwo uwo kubwira jamari ngo afate uwo mwana amuvane mu ishuri amujyane mu nkambi mu nkambi umwana nta kirundi avuga avuga igicewa gusa ariho ajya noneho niba binaniranye kubera ubwo nabyo semporutare dusurinye sila mu nkambi haseri igenera umuntu buri muntu wese niba ari famiye y'abantu batanu buri muntu imugenera ikivara ya seti dorari ku kwezi niba ari famiye y'abantu batanu ubwo ni taransiyenke dorari ku kwezi igomba kubatunga cyo kiye imposible ntabwo amafaranga yabatunga ntabwo abantu baramutse hagize n'urwara bigakomera n'ubundi ibintu byaba ikibazo rero kubwira kuvuga ngo ngo ntiyongere ahaguruke ntakunda hamaze imyaka cumi n'umunani niyongere ahunge ajye ageza dufate egisample kubwira kubwira jandarwa ryo muzambike afate umuryango we afate umwana wari ugeze mu wa gatandatu amuvane mu ishuri yigaza mu cyongereza amuvane mu ishuri amujyane mu ishuri ry'igiporutigiye umwana afite imyaka cumi n'umwe esike umwana byibuze kugira ngo ngere asubire ku murongo azata imyaka itatu rero tujye tureba ndetse tuba tuvuga cya human rights umwana w'imyaka cumi n'umwe guta imyaka itatu ya edikasiyo gusa umwana ubwo hari fiyuca tuzaba tumuhaye uwo mwana ni nk'aho rwose ni nk'aho tuba tumwiciye fiyuca ubwo nta rugo urabona ababyeyi abantu bakuze baje hano bahunga bagira ngo bahe abana babo ubuzima babahe fitire bakaba ariyo mpamvu rwose banavunika ayo mandazi bayateka ayo ayo ayo makara bayateka kugira ngo babashe kujyana abana ku ishuri rero kujya kuvuga ngo ataye imyaka itatu uwo mwana ubwo ntaho tuba twongeye tukamusiba ni nka cya gihe ni nk'uko abo ba igihe abana bari bafite imyaka cumi n'ingahe cyangwa n'iki kuri yo bamaraga imyaka itatu cyangwa itanu mu mashyamba batiga ubwo ni nk'aho rwose iyo fitire iba ipfuye rero niyo mpamvu numva igitekerezo cya jamari cyo kuvuga ngo bongere bahunge bongere bajye ahandi biragoye hari undi watwandikiye eli agira ati malawi nireke iyo politike mbi igihugu kitagira abanyamahanga ntacyo cyoshika ko ngo bashatse bobiheba kuriye mu birigi aho na hariya rero nubwo bavuga ngo ni ibihugu bya erope nabwo iryo vangura rirahaba cyane cyane hari igihe nk'abantu baba bashaka kureba ibibazo politike bihari ya interine rero iyo haje n'ikibazo politike kireba nka guverinoma hari igihe bashaka bashaka no gukereya ikibazo runaka bakavuga ngo bayetaranje barimo baratera ibibazo runaka kugira ngo atansiyo bayivane ku bintu bimwe bayijyane ku bindi rero ugasanga nta gihugu bitabamo ibingibi byo ku afite byo kusa nk'ukira nko gushyira tansiyo ku muntu udashobora kwirwanaho kubera nk'aha ngaha nubwo nk'uwo minisitiri bavuga guverinoma harimo ikibazo gikomeye cy'uko hari amafu ya ya kovidi yanyerejwe muri guverinoma akaba ari ikibazo gikomeye cyane ku buryo mbese no kuri roventinefu avuriro umunsi ukurikira iritimatumu baduhaye abaturage bashaka kwigaragambya hakaba akavuyo rero iyo tariki ya roventiti niyo mpamvu ntekereza ko atari parazari kubera nk'ubwo bayishyize neza mbere y'icyo gihe bazigaragambya ku buryo bazi ko n'ubundi n'ibigaragambya harimo abantu bazigaragambya nubwo baba bavuga ngo ni ibya ni kovidi fanse zanyerejwe ariko abandi bakazigaragambya bavuga ngo izo mpunzi ntizitahe bakaba ariho banagenderamo badosibahura ku buryo rero iyo batansiyo basa nk'abayivanye kuri icyo kibazo bakagishyira ku bandi rero ibi bintu rwose ni marerezima ni niyo rusoro rusuma niyo soro y'impunzi y'umuntu udafite umurenganira ariko niyo mpamvu twongeye gusaba abatwumva abakumva kino kiganiro n'abandi ngo babihagurukire rwose turabasaba ngo mwohereze mesaje eshatu ntabwo ari menshi ntabwo nta mafaranga tubasabye ntayo izo mesaje eshatu muzobe mwohereze abajournaliste abapolitisiye kugira ngo ikibazo cyacu bacyumve kubera nituvuganirwa na benshi n'ubundi aka karengane bizera ko hari icyo byagabanyamo hari abandi batwandikiye basa nk'aho bashaka kuvuga ko iki kibazo gishobora kuba cyaraturutse hanze ya malawi ko hari ibihugu wenda bamwe mushobora kuba mwarakomotsemo bishobora kuba bifitemo uruhare kugira ngo impunzi zaba iz'abarundi cyangwa se iz'abanyarwanda zisubizwe mu bihugu byabo ibyo abo bavuga hari ishingiro bishobora kuba bifite mwanyemerera niba icyo kibazo ngerageje kugisubiza yego hanyuma na jamara agira icyo akivugaho murabona umuntu iyo umuntu ageze mu kibazo uvuge niba niba umuriro niba inzu urayemo ubonye ihiye ikintu cya mbere utekerwaho ni uko uvanamo ubasha kurokoka n'abawe bakarokoka ntabwo ikintu cya mbere ujya kuvuga ngo ni umuturanyi wanjye gusa untwikiye ni umwana ukubaganye ni umuriro bihereye hehe ikintu cya mbere ukora ni ukubanza kuva muri uwo muriro ukavamo rwose ibindi aho byaturutse ukabireba nyuma rero niyo mpamvu twanabwira n'abantu n'abantu barimo baratwumva abakurikirana bino biganiro twite twite aho ibintu biva tubanze twite ko ikibazo turimo uwo muriro tubanze tuwuvemo naho buri wese naho undi wese ashobora kuzana teori ye tukajya muri disikisiyo filozofike itarangira ugasanga ntaho bitugejeje jean marie wagira icyo ubivugaho nawe boje kuri icyo ndumva nta ibindi narenzaho kuri icyo kintu kuko ni ikintu cyumvikana kuko ntabwo wavuga ngo iki kintu cyavuye ngaha cyane ngaha kuko ahubwo igikuru ni uko twebwe turaba uburenganzira tugomba guharanira no gusaba kugira ngo bwubahirizwe ariko ibyo bindi ni iby'umuntu yibaza navuze ni umuntu yiyumvira twiyumvira ugutandukanye kandi iyo umuntu agowe kenshi na kenshi ari mu ngorane hari igihe usanga ariko arata inkubire ku bantu kandi ahata inkubire ugasanga si ko bimeze ahubwo igikuru je ndi kumwe na mugeza jeri nshyigikiye iryo eri ahejeje kutubwira kuri telefoni reka tubanze dufate uyu mukunzi w'ijwi ry'amerika batwandikiye wifuza kuvugana natwe wabaza ikibazo cyawe ikibazo kirari baduhaye umwanya mutoya iminsi cumi n'ine kandi ku bintu bishyitse gitumbuka umuntu naho yaba afise akazigo ibidandazwa bike mu minsi cumi n'ine nta kintu wokora no kubyimukana ntibikunda ni ukuvuga yuko duca tubona yuko baba bashatse gukwegera ku banyagihugu kandi abanyagihugu bino ukuntu tubamenyereye twavuga yuko kuba ari ukugira bashake kuko akantu kose kabaye kuba ari ugushaka gusahura abanyamahanga wowe usanzwe ufite akazi k'ubucuruzi ukora aho ngaho nawe yego uradandaza rero ndadandaza turi kumwe na bamwe mu bayobozi bahagarariye imiryango y'abarundi n'abanyarwanda wababwira iki dore ko nabo barimo kugerageza gushakisha uburyo icyo kibazo cyakemuka ni iki wabasaba aba bayobozi banyu icyo twabasaba ni uko budufasha kutuvugira muri leta ya hano bakaraba iyindi sisiteme bakoresha nyamba bongera umwanya bakawongera cyane bakaraba bakadukingira ku buryo umuntu abandanya akora utwiwe kuko barabona ko n'uburyo hasisere isanzwe itanga ku mpunzi bidakwiye umuntu atoshobora kubwibeshaho aribwo bwonyine hanze ahanze amaso jean marie wagerageza ugasubiza uyu mukunzi w'ijwi rya amerika nawe akaba atuye rurongwe izo mpungenge ze n'icyo murimo gukora
ndamusubije ndibaza nawe arabizi ko dushishikara tugenda tugira kandi n'amanama turayabagirisha twirukanga hirya no hino kugira ngo mvumbure dusabe ibyo byose twarabikoze kandi nanone ikintu gikuru gusa twarababwiye mu gihe twarangiye ko twari duherutse gusaba ko itegeko ryasinywe amasezerano ya gavumenti ya malawi na unhcr bagiraniye mu mirongo itandatu na kane rigira ko impunzi itagomba kujya inyuma y'inkambi bishobora kuba ryohindurwa tumaze kubisaba un yarabitubwiye ko mu mirongo umunani na kanga za mirongo umunani zisa na kandi bashoboye kuba barasezeranye isezerano ko bagiye kubyindura iryo tegeko ariko iryo tegeko rikaba ritarashobora gusinywa na na gavumenti ya malawi ibyo rero ahubwo ayo niyo mategeko turiko turirukanga nayo dushishikara dusaba kugira ngo nkumbure barisinye iryo tegeko ryemerera impunzi kuba yakora yisanzuye inyuma y'igihugu cyose cya malawi kandi twarabyemerewe uretse ko n'aho gavumenti nayo iri kiratangaza ibintu bariko bara ari ukubyirengagiza rero mu ncamake nkako tutagira ntareme twe dushishikara twirukanga hirya no hino kandi turabibabwira uko bukeye uko bwije dushishikara tubibabwira duti tekereza tekereza hanyuma twebwe turiko turirukanga duca hirya no hino dufatanije na bene wacu bo muri b'abanyarwanda turiko turabikora uretse ko gusa leta ntabwo twayitegeka kuko twebwe turi mu nzu twebwe turasaba hanyuma noneho tukabifatwamwo na un kugira ngo nkumbure bikore ibyo abo turongoye dusanzwe turongoye bifuza murakoze urakoze cyane jean marie eli hari icyo wongeraho cyane cyane uhumuriza nawe abanyarwanda cyangwa se abavuga ikinyarwanda bari muri icyo gihugu cya malawi mu mijyi itandukanye ibyo mugenzi wanjye jean marie yari avuze ubundi birahagije cyane cyane icyo nakongeraho ni uko mu buryo duhagurukiye ntabwo turimo turahanda abarundi ku giti cyabo abanyarwanda ku giti cyabo turimo turabaharanira bose ubwo kuva ku bakongomani harimo benshi mu mpunzi hano kujya ku barundi rwanda ariko hari abasomaliya hari abasudane hari ndetse hari abantu benshi cyane iki kibazo kireba rero mu baduteze amatwi ba hano birongo no muri malawi yose rwose icyo twababwira ni uko turimo turagerageza dukora uko dushoboye namwe icyo twabasaba cyane ni ugukomeza kwitwararika bose bigakomeza bikatubera ishema yuko abana b'abaturage tubanye neza nibyo hari bake cyane baba batwifuriza ibibi ariko ntabwo ariyo mpamvu twebwe twagomba gukora uko kwitwara ukundi ndetse no mu iriya tariki yatanzwe na guverinoma ibyo twakora byose ntabwo twabigerageza nibyo hari abasore bambwira bambwira ngo dore ubu tuvuye mu cyaro cya musambike tuvuye mu uko twabona ibyangombwa wari tujya guhinga niba ubucuruzi kubera ngo dore ibicuruzwa dufite hano ntabwo twabasha kubigurisha ubwo rero tuzongera hari ibyo tuzasiga tukongera tugatangira bundi bushya tukajya guhinga tukajya kubumba ayo matafari abatangiriye ku mandazi bakongera bagatangirira aho bagatekereza ejo hazaza abandi bakavuga ngo tugiye mu nkambi turebe niba hari agaseta twabona ko kujya aho tujya turara igihe dutegereje mbese birababaje ariko nubwo birababaje umuntu agomba gutegura ejo hazaza yibaza ndetse ibintu bidahindutse abo bantu bakadusanga bagasanga ibintu byacu mu maduka cyangwa bakadusanga mu mago bakadusahura cyangwa bakatugira ibintu byagenda gute ubwo nubwo dukora uko dushoboye kandi bizera ko n'abaduteze amatwi badufashamo badufashamo mu gukominika mu kutuvugira ariko tugomba nabwo kuzirikana yuko hari igihe rwose iyo tariki yagera n'ubundi nta cyahindutse ibintu leta yateganyije bigakorwa nanone gukoresha egizampure y'inzu irimo iracya ntabwo hari igihe ugeraho nubwo nubwo mbese iracya turagerageza tubanze ubuzima bwacu tumenye ko buriya sekirite mbona ibyo umuntu avuga ibyo bikorwa umuntu agerageze kubivana mu nzira kubitunganya ibyo yagurisha bishobore ariko ntiturebe ibintu turebe n'ubuzima turebe n'ejo hazaza tuvuge ngo niba bibaye ngombwa ko kuri makumyabiri n'icyenda mba ntari mu mujyi cyangwa ntari mu nzu yanjye aho nari nakodesheje cyangwa nari naranaguze cyangwa nariyubakiye n'amaboko yanjye ndaba uwande umuntu agategura ejo hazaza ibyo ntabwo rwose ibyo ntabwo twabibabeshya ngo mwicare mutuze ngo byose bizatungana ntabwo ari mu maboko yacu ariko tuzagerageza rero na buri wese afate mezure ziri ngombwa yitegura ejo hazaza hari undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook ari mu gihugu cya zambia aragira ati ibirimo kubabaho bafite ubwoba ko uh, biramutse bikunze bishobora no kugera mu bindi bihugu bicumbikiye impunzi mu majyepfo ya afurika uh, jean marie ubona ibyo bishoboka
ibyo e, birashoboka kuko kenshi na kenshi ugiye ukareba iyo habaye imigumuko yo kwibatira abanyamahanga muri ibi bihugu duhangikanye nka mozambique na zambia na malawi kenshi na kenshi birakunze gushika ibibaye muri zambia ugasanga bibaye nko muri kuno kwezi noneho uku kundi bigaca biba no muri malawi ibyo twagiye tubibona kenshi byibonekeza rero nabyo birashoboka mu gihe byashoboka kuko n'ubwoko bw'ibi bihugu usanga ari abantu bamwe nka kuriya natwe twaje tuva muri biriya bihugu usanga tudatandukanye cyane rero ibyo nazo izo mpungenge nizo genda ashobora kuvuga ko byashoboka kuko mu gihe babona bishobotse ngaha muri malawi bishobora no gutandukira no mu bindi bihugu byino mu bumanuko bihereranye n'iki gihugu ni ko ubibona nawe eli rwose uko mbibona aho nakunganira w'umugenzi wanjye ni uko mu bibazo twagiye hari ibibazo byabaye kuva muri za miriseze tuzi mu bibazo byerekeye byerekeye koroze de sesasiyo de refugiye sinzi na mubizi ubwo ni igihe hashteri onu yavugaga ngo ubundi nta mpunzi icyo gihe cyari ikibazo cy'abanyarwanda kuvuga ngo nta mpunzi y'abanyarwanda ntabwo nta rezo mbetere bagifite mbese ku bibazo iwacu byakemutse ko nta mpamvu impunzi itatu y'impunzi igomba kuhoraho ubwo hari aho byahagaze ariko nyine ntabwo birasobanuka ni nayo mpamvu tugomba kuri nivo rage tugomba kubizirikana ko iyo kesiyo yabaye poze ubwo itasubijwe ntabwo ari ukuvuga ko icyo kibazo cyarangiye cyangwa bagisibye ni ukuvuga ko kikiriho kandi na woni nayo iyi si turabizi twese nubwo habamo kote humanitaire ariko harimo na kote financier nk'ubu hari amakuru atugeraho y'inaha avuga ngo afite igituma leta inaha yivumbuye gutya igatanga ultimatum y'iminsi mikeya ngo ni ukubera oni hcr yabanonjeje ko hari amafaranga itazongera kubaha mu byerekeye impunzi noneho bigatuma na leta yivumbura nta n'ibisubizo irimo iratanga hari igihe ari byo byanasobanura n'impamvu hcr irimo irimo kurimanganya itarimo ikatubwiza ukuri ibura nawe kwibyitwaramo ubwo rero tutagiye muri menshi ni ukuvuga ko ikibazo cyerekeye impunzi cyo muri biriya biyaga bigari cyane cyane ni ikibazo gikomeye kandi ni ikibazo urebye ni nayo ishaka kwikiza nubwo batabivuga mu magambo ayo rero nk'abantu bari hanze muri ibi bihugu nabwo tugomba gukomeza tugatekereza tukavuga ngo se n'ubundi ko situwasiyo nk'iyi ngiyi itazahoraho ejo hazaza tuhategure gute kubera sitati y'impunzi ntabwo ntabwo twatekereza ko umuntu ayifite kugeza kuri generasiyo nk'eshanu oya hari igihe igera ikarangira kandi tugomba kubyakira icyo dusaba nk'uko jean marie yabivugaga kuduha igihe jisitoma cy'uko twabasha natwe kwegera iyo leta tukayibibwira tukayereka no mu sitatisikima izi mpunzi ntabwo ari umutwaro mufite hari purivare bafite hari purivare dufite n'utwemereye tugakora twakorana kandi tugafasha igihugu gutera imbere hanyuma mu gihe noneho mutaramenya ikigiye gukurikiraho mwebwe nk'abayobozi mufite uruhare runini mu kuvuganira impunzi bagenzi banyu bwana jean marie murabategura gute mu gihe iyo tariki yegereje
icyo kibazo ni ikibazo gishobora kungora kwishyura kuko twebwe nk'uko nabivuze ntako tutagize twarashoboye kwandikira ubu minisiteri yatangaje rijya tangazo twarashoboye kwandikira un turagiriranira ibiganiro nanone twumvise amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu nayo yashoboye kusaba leta kugira ngo yitondere icyo kibazo kandi nizere ko nayeri yari yakivuze mu ncamake rero twebwe abantu bacu ibyo tubabwira tubabwira dukirindira turebe nk'ubure muri ino minsi leta hari igihe ishobora kuyisubira ko bivanye n'ingene ishobora kuba yabona igisabo turi ko turasaba noneho n'amashyirahamwe akadufasha gusaba ariko ahakuru kandi ikintu gikuru tuhagazeho twebwe nkurikije icyo yavuze avuze ati namwe turabasabye mushishikare kudufasha mwandike mesaje ahantu hatatu nk'uko yabikubwiye yashoboye kuvuga numvise avuga ko mwakwandikira abanyamakuru mukandikira nk'umbure na za ambasade zitandukanye kugira ngo badufashe urakoze jean marie eli tugana ku musozo wowe nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu uvugira impunzi zituye muri icyo gihugu cya malawi muri iyi minsi ndibaza ko urimo kwakira ibibazo byinshi by'impunzi zibaza aho ejo hazo hazaza uko hagiye kumera iyo bakujeho ubabwira iki nibanjeho ikintu cya mbere icyo mbabwira ni nk'ibyo twaganiraga aha ngaha nibyo hari ibishobora gukorwa muri uyu munsi n'iminsi izaza mbere ya tariki ya makumyabiri n'umunani harimo kwegera abayobozi kwandika ariko hari benshi batabishoboye byo kandi nabyo ntabwo twaba hafi ariko hagomba gutegurwa ejo hazaza igihe iki cyemezo cyagumyeho kubera kugeza ubu ngubu kugeza iyi saha nta nta nta twabona ivuga ko ibintu bishobora guhinduka rero muragomba kwitegura ejo hazaza uko byagenda kose ndetse niyo batanga igihe cy'umwaka umuntu nawe akavuga ngo ke uyu mwaka ndawitwaramo nte ndabigenza nte uwo mwaka utazashyira tutazagera muri muri aburiri demiri vende nanone tukongera tugahura n'ibi bibazo ko nabwo twaba twaba twirangayeho hari n'abavuga ko niba idashoboye kwemera ibyo muyisaba yakwiye kubashakira ibindi bihugu mwajyanwamwo ese icyo gitekerezo baramutse bakibahaye cyo mwakira gute bwana jamari icyo cyatubera kizima kuko twebwe n'ukuri turebye ubuzima bwo muri iyo nkambi ya dareka si ubuzima bworoshe si ubuzima bworoshe ku mpande zitandukanye haba mu buryo bw'uko inkamba ari nto ifite abantu benshi abantu baregeranye cyane usanga ari abantu ni ukuvuga nta disitansi hari jamari buretse gatoya reka dufate uyu mukunzi w'ijwi ry'amerika nitwa ngendahimana girigende ibirongo muri marawi yego turimo turaganira ku kibazo cya kiriya cyemezo cya leta cyo gutegeka impunzi zose gusubira mu nkambi turi kumwe na bamwe mu bayobozi bahagarariye abanyarwanda n'abarundi kuri wowe nawe icyo cyemezo kirakureba icyo cyemezo nanjye kirandeba kubera yuko ntabwo cyaje kireba impunzi gusa cyaje kireba umunyamahanga uwo ari we wese ukorera mu mijyi itandukanye hano muri marawi wowe uri impunzi cyangwa se uwaje kwikorera akazi aho ngaho bisanzwe nk'undi munyamahanga njyewe naje kwikorera akazi ariko twese badushyize mu gatebo kamwe bavuga yuko uwo ari we wese utari umunyamarawi atemerewe gukorera aho ari ho hose yaba afite ibyangombwa yaba ntabyo afite ni ukujya mu nkambi y'umuntu ubwo twese badushyize mu gatebo kamwe birumvikana ariko abanyamahanga ntabwo nta n'umwe wigeze abyiyumvamo icyo usaba ni iki abayobozi banyu babahagarariye icyo bakwiye gukora ni iki icyo bakwiye gukora buri wese aratakambira leta ati rwose iyi minsi mutanze ibi byumweru bibiri ubwa mbere babasha gutanga ibyumweru bibiri biva ku itariki ya mbere bikagera ku icumi n'enye barareba basanga sinzi niba uko byagenze uko babitekerejeho kuri cumi n'enye zigeze atereka reka twongereho indi minsi cumi n'ine nanone ariko nabwo ntiyari ihagije kugira ngo umuntu uwo ari we wese aba yamaze kwitegura bihagije ku buryo yaba ari ukuva mu gihugu yaba ari abasubira mu nkambi basubirayo ntabyo minsi yari ihagije abenshi bakaga umwaka abenshi bakaka amezi atandatu ariko nabyo leta ntiyabyumvise yemeje yuko ari iya tariki makumyabiri n'umunani urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo byawe tubifurije ko icyo cyemezo cyabonerwa umuti hanyuma mukongera mukabaho mu buzima busanzwe nk'uko mwari mubayeho urakoze cyane kandi ugire umunsi mwiza murakoze cyane namwe ku ijwi rya amerika turabashima cyane mu gusoza nagira ngo mbasabe niba hari hari ijambo mwifuza cyangwa se ubutumwa mwifuza yaba guha leta ya malawi cyangwa se umuryango mpuzamahanga ndetse n'ubutumwa ku mpunzi ubu ngubu zisa nk'aho ziri mu gihirahiro aho mu gihugu cya malawi bwa nayeli mukunzi icyo nasubiramo ni ugukomeza gusaba abatwumva bose ngo rwose bashyiremo akabaga mu kubwira abajorunaliste abantu babegereye b'abapolitike mu bihugu barimo natanze urugero rwa suwede rwa noruveje rwa angileteri aho rwose bari buri wese abashije kugeza mesaje zirimo ziramugeraho akazigeza ku bantu batatu nawe akamusaba kuzohereza abandi batatu bose mu minsi mikeya ikibazo cyacu nta hantu kitaba kizwi kandi uko ikibazo kigenda kimenyekana ni nako abantu bagiha agaciro kikabasha gushakirwa ibisubizo nkongera nkasubiramo kiriya kibazo cya kovide rwose ntabwo twavuga ko tumaze igihe kirenze umwaka turwanya kovide ariko bakaba bari gufata impunzi abantu bamwe batekereza ko nta ntawe ushobora kuzitabara ngo bazishyire ahantu ahantu hegeranye ahantu hagomba kujya abantu ibihumbi icumi ngo bahashyire impunzi ibihumbi mirongo itanu kandi aho hantu desa kovide yari imeze nabi bose dukomeze tubigeze ku bantu turebe ko ikibazo cyamenyekana kuri za human rights watch kuri za amnesty international kuri za organization mondiale de la sante ubwo ni who mu cyongereza bose tukabibagezaho kandi nta kibazo cy'uko izo mesaje izo mesaje zoherezwa n'abantu batandukanye ku mudestinateri umwe nawe akabona ko ari ikibazo kihaguruka abantu benshi kibahangayikishije ikindi nabwira abari muri marawi impunzi zigeze ku mirongo itanu ziri muri marawi ubu rwose zibayeho zitazi ari izande ni uko utiheba ni ugukomeza tugafatanya mu masengesho twiyambaza imana nk'uko dusanzwe tubikora kubera n'ubundi niba tugejeje aho turi tugakomeza tukizera kandi tunaharanira uko ibintu bihinduka kubera nta kababaro katarangira eli mukunzi impirimbanyi mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ukaba n'umushoramari mu gihugu uh, cya malawi nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire musozi cyane bifurije umugoroba mwiza shimire kandi nawe bwana jean marie sinankwa ukaba uyobora umuryango w'impunzi z'abarundi ziba hanze y'inkambi mu gihugu cya malawi ndashimira kandi namwe nshuti mwagize uruhare muri iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezera